bavanze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na aloyizi bigirimana
twaramutse jeffrey namwe muteze amatwi muri aka kanya ahanenagizwe n'abavugwa muri afurika abapolisi cumi n'umwe barishwe ku munsi wa mbere baguye mu mutego w'abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa burkina faso abandi bane baraburirwa irengero ryatangajwe na leta ejo ku munsi wa kabiri umushikiranganji ajejwe umutekano mu gihugu useni kompaure yavuze ko baguye muri uyo mutego w'abagabo bitwaje inko mu masaha ya saa cyenda z'umuhingamo ku munsi wa mbere i yirgu ni mu kagwati gato kari mu buraruko bw'igisagara ca barasalogo abantu umunani bari mu mugwi waserukiye uganda mu nkino za olempike bashizwe mu kibanza ca bonyene mu buyapani aho bazoguma kugeza mu ntango z'ukwezi kw'indwi abategetsi mu buyapani babitangaje ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'aho umumenyereza wabo apimiwe bagasanga yaranduye koronavirusi bagishika ku kibuga c'indege mu ndwi iheze uwo mugwi w'abantu umunani bagizwe n'abaterana ibipfunsi abamenyereza babo hamwe n'abategetsi bagiye bajanye bashitse mu buyapani ku munsi wa gatandatu naho bavuye muri uganda bacandazwe kandi bapimwe bagasanga nta mugera bafise nticyabujije ko umumenyereza wabo asangwa yaranduye igihe bapimwa bashitse ku kibuga c'indege c'i narita i tokiyo mu buyapani abanyanigeriya cumi na batanu banyurujwe barashoboye gutoroka mu byara by'ababatwaye igihe babaca mu ryahumye basinziriye bari mu banyeshuri barenga ijana na mirongo itatu n'abigisha banyurujwe n'abitwaje ibirwanisho babakuye ku ishuri rya seminari ry'ikisilamu mu ndwi iheze nk'uko umuyobozi w'iryo shuri yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu abagabo bitwaje inkoho hafi amajana abiri bari ku mapikipiki barashwaye igisagara ca tegina muri leta ya niger batwara abana b'abanyeshuri ijana na mirongo itatu na batandatu hamwe na bamwe mu bigisha babo abashoboye gutoroka bagizwe n'abahungu icenda hamwe n'abakobwa batandatu harimwo umukobwa w'imyaka indwi bose baciye bahuzwa n'imiryango yabo nk'uko abategetsi babivuze kandi ngo bizeye ko n'abasigaye bazorekurwa vuba ibanki nkuru y'isi yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ugukorera hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gutanga amafaranga yo kuronsa inshansho za covid cumi n'icyenda no kuzishikana ku bantu imiliyoni amajana ane muri afurika mu nama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo umuyobozi akurikirana ibikorwa mu ibanki nkuru y'isi axel van trotsenberg yavuze ko iyo banki itanze imiliyaridi cumi na zibiri z'amadolari azogura no kurungika inshanco imiliyoni amajana ane za johnson and johnson ku mugabane wa afurika ni mu ntumbero yo kurinda ko haba igice cya gatatu cy'abandura ku bwinshi covid cumi n'icyenda muri afurika uyu mugambi uzowubaye intambwe nini mu gufasha afurika gushika ku ntego yihaye yo kuzoba yaracandaze mirongo itandatu ku ijana by'abanyagihugu bayo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umukuru w'ishami rya oni ryita ku bifungurwa pamu yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abanyagihugu barenga umuriyoni mu bumanuko bwa madagasikari bariko binjira mu bihe vy'amapfa atewe n'inzara aho abashika ku bihumbi cumi na bine baza bamaze kugarizwa n'inzara david besle yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu baronka imfungurwa bibagoye kandi benshi bicwa n'ikigoyi umukuru wa pamu avuga ko bamwe basigaye barya utwondo mw'ivu abandi bakamura amashugwe ku biti akaba ariyo bafungura
urakoze aloyiz bigirimana kutugezaho ayo makuru ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura bagenzi babo b'abanyeshuri babaganiriza ku bijyanye n'imyifatire yabo mu gihe cy'ibiruhuko intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twateye iteka ryo guserukira abandi iyo umuntu abaye umuserukizi w'abandi mu nyifato za mbere agira ni uguhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero uwo ni anne niyera umwe mu barundikazi bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tubahere mu burundi aho abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura bagenzi babo b'abanyeshuri babaganiriza ku bijyanye n'imyifatire yabo mu gihe cy'ikiruhuko inkuru y'ijwi ry'amerika yateguwe hifashishijwe abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda nk'uko bivugwa na ane niyera misi ingoma gitega icyatumye bagira icyumviro cyo gutanga impanuro ku bigeme b'abanyeshuri biga mu buraro no kubera bimaze kuboneka ko abo bigeme bari mu mugwi w'abigeme bashima kwirekura mu kiruhuko bivanye n'uko mu buraro basa n'abugaranywe ane niyera akavuga ko ari byiza ko bufata akanya ko kuyaga nabo imbere y'uko ikiruhuko gikuru gitangira kuko ngo bashobora gutanga inyigisho zo gutangiriza intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twateye iteka ryo gu- ryo guserukira abandi iyo umuntu abaye umuserukizi w'abandi mu nyifato za mbere agira ni uguhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero mugabo ukanabahanura rero ni muri iyo mvu twumviriye ko tugomba gutekerera impanuro donc tubatekerere impanuro y'ukuntu bazitwara mu buruhuko kubera kenshi abana baba bari biga mu mashuri yo kurarayo usanga muri vakanse mu karuhuko ariho bahura n'ingorane zitandukanye ati rero reka tubahanure kugira ngo baze bagire ingeso nziza muri icyo gihe bigirimana keti merveille dufine wa kabiri ari mu batanze ikiganiro avuga ko kabaye akaryo ko kuyaga nk'abigeme bagenzi babo ibijanye n'ubuzima bw'umwigeme keti merveille abona ko kuyaga hagati yabo nk'abigeme kuko bugurukanira uwo mwigeme akamenyesha ko hari aho bishika ugasanga ikiyago hagati y'umuvyeyi n'umwigeme w'umuyabaga ku bijanye n'ubuzima bw'umwigeme akabona ko izo nyigisho zizosahiriza abavyeyi mu bijanye n'ingeso bibereye umwigeme mu kiruhuko hari igihe abigeme bitwara abana b'abigeme cyutu kubera kenshi cyaganye ishuri riragira rirabagorora ntibaronka umwanya ibintu bibi bibi bibi bagenda barakora ugasanga nk'umwana w'umwigeme arafite nk'abagenzi babi amutwara mu bintu bibi ugasanga arabigiyemwo ubuhumbu kuja mu bintu by'inzoga ibintu yaba biramutwika n'ibintu bitandukanye ni byiza cyane rwose ko tubibamenyesha hakiri kare kubera turakwi- turakunze kubona yuko hari ababyeyi bataganiriza abana babo ariko si bose ariko kandi na cyane cyane uronse rero abandi abigi- abindi bigeme nka wewe baza kuguhanura birafasha rwose gusumba ikindi abo bigeme babonye mu rwaruka rw'abigeme ni uko umwigeme w'umurundikazi agifise ukutizera muri we haba mu gufata ijambo canke mu gufata ingingo ku bijanye na kazoza kiwe no gutanga iciyumviro ku bijanye na kazoza k'igihugu miss anne niyera akavuga ko hakwiye kugwizwa inyigisho kubakangurira kumenya ko nabo nyene bashoboye mu karanga k'igihugu cy'u Burundi abigeme benshi n'abakobwa ntibazi gutinyuka baba bari hariya nyene inyuma inyuma ariko iyo umweretse yuko ashoboye yuko ari umuntu w'agaciro kandi ko ashobora gukora ikintu giha inyungu abantu benshi kigashikana iterambere ahari mu muryango mu ntara rimwe no mu gihugu ciyo- cacu cy'u Burundi iyi- babuze gusa uko kuntu babuze uko kuntu babakangurira baba- bashobora babuze abantu babakangurira muri icyo kintu kugira bamenye yuko bashoboye muri ubwo buryo bwo kumenya agaciro kabo no kubikoresha kugira bashike donc ba- bashikane iterambere aho bari abo bigeme baronkejwe inyigisho z'ingene bo kwifata mu kiruhuko gikuru barashimye bakemeza ko ari inyigisho ngirakamaro na cane cane iyo bazihawe n'abigeme bafata nk'icitegererezo cabo kuko bifuza gushika aho bashitse twegereje kuronka inyigisho duherejwe n'abaminisitiri ingoma bakaba batwigishije ingene umukobwa yo kwigenza mu mu buzima bwiwe ko ategereza kuba kubera akarorero keza abantu bose ba- bamubona ko tugi- tugwiye kwigenza koko nk'umuko- nk'umukobwa w'umurundikazi kandi umurundikazi akaba agobwa minsi yose n'indoro nziza cyane zampaye ingufu kuko ni abakobwa ni abakobwa b'abanyakaranga kandi beza rwose mu gihe aribo babitu- babitwigishije zo ku- natwe kugerageza guca aho baciye nabo natwe mu kugira imigenzo myiza icyo nakuye umuntu uko utegereza kumenya kwiha agaciro ahantu hose uri ukamenya icuru ukamenya icuru ukamenya no konganza abandi kuba- kubona kure mu bisanzwe abo bigeme batowe nk'abanyakaranga mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi bemeza ko izo nyigisho biteguye no kuzitanga mu buruhuko bukuru ibiro vya buramatari w'intara ya Gitega vyaremeye kuzobashigikira mu guca ku makomine yose agize iyo ntara bakangurira urwaruka kugira inyifato iruhesha agaciro igatera iteka abavyeyi n'igihugu kuri uyu wa mbere leta y'u rwanda yashyizeho ingamba nshya zo kwirinda no gukumira virusi ya korona nyuma y'imibare myinshi y'abanduye yari yagaragaye muri izo ngamba harimo ingendo hagati y'intara n'umujyi wa kigali ndetse n'ingendo hagati y'uturere n'utundi zahagaritswe hari kandi ibikorwa by'imyidagaduro n'imihango y'ubukwe nabyo byahagaritswe abaturage mu karere ka rubavu mu rwanda baravuga ko ubuzima bwatangiye kubamerera nabi kubera amabwiriza ya guma mu karere bamazemo iminsi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean batiste ndabanamiye ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse amasaha yo gukora yaragabanutse ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe ubuzima nyine busubira inyuma uko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga bacuruza buhora n'ujya guhaha ugasanga bafunze isaha bashyizeho ya saa kumi n'ebyiri abantu niho baba bavuye ku kazi nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha byahindutse nabi rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi bimaze kuburara inshuro imwe ar- kandi n'uno munsi ndagera ko ndi buburare ubuzima buri kuba bubi nk'ubu kuva mu gitondo turicaye usibye umuntu umwe twakiriye muri ateriye yose kandi nta cyizere dufite ko turi bubone abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza ubuzima buri kuba bubi cyane bwabaye bubi ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa abo ni abaturage bo mu mirenge ya rubavu gisenyi na rugerero ijwi rya amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean marie vianney gatabazi atanze amabwiriza yashyize akarere ka rubavu muri guma mu karere akanabuza ingendo kuva saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo muri aka karere gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa cumi na kabiri uku kwezi kandi ko ayo mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya korona zifatanyije n'abaturage aba baravuga ko isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo gufunga muri amasaha abantu nibwo baba bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha curuza ibijyanye n'amakara igihombo cye ntabwo cyabura kuza mbona mibare nari nakora ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko uba uri kubireba kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura ntibaguhamagara kuvuga ko bakabuze yego barahari ku munsi uhamagarwa n'abangahe hari n'igihe na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye hari akazi ko gucuruza isambaza saa moya ni mu rugo saa kumi n'ebyiri ni ugufunga nka mbere ni urugero nimba naranguraga ibiro bitanu ubu nsigaye ndangura bitatu kugira ngo birangire vuba hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo intero y'aba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka made in rwanda ni imwe n'iyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kuhakubita ikiro nk'amafaranga turi guhomba a- aho biriya byemezo bi- bitangiriye Ha- hagabanutseho nk'iki- nka mirongo irindwi ku ijana dusigaranye nka miro- nka makumyabiri na gatanu mirongo itatu gutya ntawaza gukoresha inkweto atari bugende umuntu aza kuzikoresha ari uko ari bujye i musanze ari bujye i goma ari- ubu turi saa munani na mirongo itanu n'ine nta mukiriya urabona wo kuza gukoresha inkweto yaje umwe ari nawe ndi gukorera ubu ngubu ariko nkeka ko y'amasaha ari bumfate n'ubundi ataje kuritira cyangwa se kugombora yego yagombaga kumereza amafaranga ibihumbi bitatu inyungu umuntu aba afiteho nk'igihumbi ubwo si igihumbi nk'abantu dufite abana nk'uko tungana uku twese ntabwo cyadukwira hano turi batatu abana bazunguza yitwaho saa cyenda n'iminota cumi n'itandatu uwa mbere acuruza inyanya uwa kabiri amafi ko wagiye akaba ari gutaha ikiri kubitera ni guma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari muri ngororero cyangwa se mu ruhengeri umuntu yageze hano akabonamo akanyungu mbere ngo natangiraga saa mbiri saa sita ngaba ndatashye ngaba mfite nka bine cyangwa bitanu byanjye by'inyungu Mm, none ubu mfite icyatanu ndabona ibase isa naho yuzuye iruzuye ku munsi w'ejo naratashye ntaha nta n'ikintu mbonye izi nizanaga ari uyu munsi turi kugenda kurangura ibintu tukabicyura ntitugurishe nk'uko twagurishaga izi saha nabaga narangije wenda se nkambonye nka bitatu by'inyungu imari naranguye yose ndacyayifite abamotari nabo barataka aba twahise dukubitana tukimara kuvugana n'ababazunguzayi mbere bitarahinduka mubona baga mfite umunani birindwi ubu byaranze mu muhanda kano kare buri ni ak'ubukerarugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino none ubu ni ababa mu karere gusa guma mu karere nyine uko ari nko kuguma mu rugo buriya urimo urabona abantu batari guhahirana kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende ni za buntu gushayaya uko twinjira mu mavene hose ubu ngubu nanyweye risasi ya bitatu maze gukoreramo bibiri magana atanu ukumva ngese ndayagaruza abo twavuganye bose uko ari cumi n'umwe bafite ubwoba ko guma mu rugo ya kabiri yaba iri mu nzira aba ni bamwe muri bo turabyiteguye rwose kuguma mu rugo nibwo twabona imibare izamuka gutya mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu magana abiri none ukuba ngo hafashwe abantu bageze muri magana ane ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashyizeho byashoboka ko no mu kanya mfite umwana wiga ku ishuri muri rubavu nagiye ko nambona ngo akarere katanze urareba ibizamini ni ukuvuga ngo ntabwo ni nabimenya neza bavuga ngo bari gushaka gukoresha ibizamini ngo bikorwe vuba ariko ntabwo namenya amakuru neza niyo mpamvu ni iki minisitiri w'ubuzima daniel ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ko icyemezo cya guma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira abakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda harimo kwambara agapfukamunwa masike bigatuma iki cyorezo gikaza umurego tubigire inshingano zacu mu kumukebura wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye masike kuko ashobora kukwanduza dukurikize amabwiriza yo kwirinda bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo na guma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize abavuganye n'ijwi rya amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya korona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri nabo bemeza ko yazonga abantu bongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya korona ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko inkingo za covid cumi n'icyenda zihabwa ibihugu bikennye kurusha ibindi ku isi binyuze muri gahunda ya COVAX zigenda zibura muri iki gihe icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeje guca ibintu OMS iravuga ko ishyigikiye gahunda yo gushyiraho aho kuzikorera ku mugabane wa Afurika mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na muganga com Konakuze impuguke mu byerekeye ubuvuzi bw'indwara z'ibyorezo ku murongo wa telefoni i Bruxelles mu Bubirigi yabanje kumubaza ibyerekeye ibura ry'izo nkingo biragaragara yuko nk'uko twari tubizi kuri vuga ikiza gikomeza cyiyongera mu ibyo bihugu bya afurika n'ibihugu bitateye imbere tukabona tukabona yuko gitera kigabanuka muri ibi bihugu biteye imbere kubera ingamba zo kukirwanya zashyizweho hanyuma injanjo n'ibyo zigize iminsi zabuze arizo bita ingingo abanyarwanda zabuze kubera ngira ngo muri iyi minsi z'umwarabuye yuko ubundi ikigo cyahora kizitanga cyari ikigo cya oms cya covax nacyo cyazi kura kuri serum institute of india ni ukuvuga wirirwa ugakora ziriya canjo nyinshi za astrazeneca none nabo urazi ko bari bagize iminsi bari mu kiza cyiyongeye cyane baca bafata imigambi yo kubanza kwiha nk'uko kwa burayi babanza kwiha imbere y'uko baja guha abandi n'ibyo rero cyari cyane naho biri hama hari naho ni uko tubona yuko hariho n'ibihugu byo muri afurika bifite ibibazo byo kutemera neza ico kiza ngo bakirwanye uko gikwiye haba mu buhinga haba mu bumenyi no kurondera ingene bakirwanya bakagipima kugira bakirwanya kuba OMS yashigikiye ishigwaho ry'ibibanza byo gukoreramwo izo ncandago mu karere ka Afrika ribaza ibihugu byatorokanijwe harimwo Maroc harimwo Misiri harimwo Tunisia u Rwanda na Afrika y'Epfo bibaza ko kuri ico kibazo ko ivyo bizoshobora korohereza kuronsa izo ncandago ziko zirakena muri iki gihe
muri iki gihe kandi bazikeneye ubu cyane cyane kuko ikiza gihugu kikaba cyiyongera ibyo bizoba vuno mwaka benshi bayiteze yuko mbere igihugu cya mbere kizova kiba nka misiri cyangwa senegale cyangwa afurika y'epfo ariko ntibyitezwe muri iki gihembwe cya hagati uzosanga bigiye kuba bibaye vuba vuba mu bice byo mu mpera z'umwaka hari n'ikindi kibazo gikunda kwibonekeza mu bihugu bikenyana cyane cyane muri afurika n'izo nke ziriho izo njanjo hariho uburyo bwo kuzibika butoroshe ibyo bagiye gucandaga nko mu bice byo hagati hagati mu gihugu no kutazikoresha n'ingoga zigatakaza igihe kandi zari zikenewe ico kibazo co mu naco torerwa inyishu gute ni ikibazo kijanye n'ingene amaleta yafashe ico kibazo c'ico kiza runyanganda ku bw'iri cumi n'icenda kuko ugiye kubiraba igihugu ntibifata co kimwe ngira ngo nivyo mubona hariho bimwe bifata ingamba zeruye hakaba n'ibindi bifata minenegwe mbere ugasanga nta n'uburyo buhagije eh, bagize bashiramo ugasanga abaganga ntiba- bahawe ivyigwa vyo kunonosora iyo ngwara ngo bayipime bayigenzure hanyuma ntibaronke ingene bayivura ntibabizi neza ugasanga rero n'ibikoresho vyo kubika imiti canke vyo kuvura abagwayi n'ibigo vyo kubakurikirana ugasanga ntibifite ibikwiye ivyo vyose nivyo tubona muri ivyo bihugu vy'iwacu ni naco gituma naho woza izo ncanco kugira ngo zishikire neza umunyagihugu wikeneye gucanjwa bizohava bifata urundi rugendo rurerure muri make cyane mu kurangiza mu kurindira ko ivyo bibazo byose bitorerwa inyishu kuko ico kiza co ntikiriko kirarindira ngo gitenyenye ngo izo nshansho ziboneke ku banyagihugu bahanura iki mu bihugu nka cyane cyane muri afurika mu kurindira ko izo nshandago ziboneka uko bokwifata kuri ico kiza muri make abanyagihugu burya barigishwa bakigishwa ivy'ico kiza hama bakigishwa inyifato hanyuma ivyo navyo bikorwa n'amareta iyo rero amareta yo nyene hari aho atangaza yuko kumbe bafise ukuri kuntu bakigwanya bavuga ko bakurikirana ivy'imana akabandi bakurikirana ivya gakondo biriya vya kera urumva biraheza rero bigatera urujijo abo banyagihugu rero abantu b'inzobere abantu mu bushikiranganji bwa leta bw'amagara y'abantu bwose botegerejwe guhereza ibimenyetso bikwiye n'ibitigiri bikwiye n'ubu- n'ubuhinga buhagije bwo kurwanya ico kiza niho hahagaze ikibazo nico tubona ikibazo ni gihagaze cane cane ku banyagihugu gihagaze kuri abo ba- bari imbere yabo babereka ingene baza kwifata imbere y'ico kiza abanyarwanda cya covid cumi n'icenda turabashimye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ni umwanya w'ikiganiro amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mutegurirwa kandi mugezwaho na mugenzi wacu thomas kamibindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye iteka ruvuga ko gutwika ibendera ry'igihugu mu myigaragambyo atari icyaha ikaze mu kiganiro amerikana ibendera ry'igihugu ni iki rigaragaza iki urubuga encyclopedia akadomo com ruratubwira ko umunyabwenge w'umufilozofa witwa paul tirik wabayeho kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na gatandatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu yanditse ko ibendera ry'igihugu ari kimwe mu byerekana ingufu igitinyiro ubudahangarwa n'icyubahiro by'igihugu rihagarariye kurigabaho igitero bigaragara nko kugaba igitero k'ubunyagasani bw'abaryibonamo bene icyo gitero gifatwa nko kurenga kuri kirazira encyclopedia akadomo com igakomeza iti gutwika ibendera ry'igihugu ni ikimenyetso kigamije gukubita inkuba no guhungabanya ababireba naho urubuga lawyers akadomo com rusobanura ko ari uburyo bwo kwigaragambya udakoresheje amagambo muri leta zunze ubumwe za amerika gutwika ibendera ry'igihugu byabaye cyane cyane mu myigaragambyo y'abaturage bamaganaga intambara amerika yarimo irwana muri vietnam kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu byakubise inkuba kuko abandi baturage benshi babonaga ko ari sakirirego leta mirongo ine n'umunani kuri mirongo itanu zigize igihugu zashyizeho amategeko arengera ibendera inteko ishinga amategeko y'igihugu cyose congress nayo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani yemeje itegeko ryiswe flag protection act ni ukuvuga itegeko rirengera ibendera ry'igihugu rivuga ko kugaba igitero ku ibendera ari icyaha gihanwa n'inkiko mu gihugu cyose mu kwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane insoresore zitwaga revolutionary communist youth brigade umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka ryitwa revolutionary communist party bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika bagamije kwamagana politiki y'umukuru w'igihugu w'icyo gihe Ronald Reagan muri iyo myigaragambyo umwe muri abo basore witwa Gregory Johnson yatwitse ibendera ry'igihugu abari kumwe nawe babigize nk'ikirori nyamara nta muntu n'umwe wakomeretse ku mubiri ariko abaturage benshi babibonye bo byarabakomerekeje ku mutima kandi birabahungabanya kugeza aho umwe muri bo witwa daniel walker yasakumye ivu ryose ajya kurishingura kurishingurana n'icyubahiro iwe mu rugo gregory johnson we n'abandi bari kumwe batawe muri yombi bashyikirizwa urukiko yaraburanye aratsindwa urukiko rwamuhamije icyaha cyo konona ikimenyetso cyubashywe icyaha cyari giteganijwe mu mategeko ahana ya leta ya texas yakatiwe gufungwa umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari ibihumbi bibiri gregory johnson yarajuriye nabwo aratsindwa yasubirishijemo urubanza rwe mu rugereko rusesa imanza rwa leta ya texas noneho aratsinda mu myanzuro yabo abacamanza bavuze ko leta ya texas idafite ububasha bwo kumuhana kuko itegeko nshinga rirengera igikorwa cyo gutwika ibendera ry'igihugu nk'uburyo bwo kuvuga no kwerekana ikikuri ku mutima nta nkomyi nta nkurikizi kandi ko icyo gikorwa kitigeze gihungabanya amahoro leta ya texas noneho niyo yajuriye ijuririra urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose nibwo rero rwaciye iteka ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda ruvuga ko gutwika ibendera ry'igihugu atari icyaha ahubwo ko ari uburyo bwo kwerekana ibitekerezo bya politiki uburenganzira bwo kuvuga no kwerekana ikikuri ku mutima burengerwa n'itegeko nshinga bityo rero ko kubihanira umuturage witwa Gregory Johnson binyuranyije n'itegeko nshinga ijwi rya amerika nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga congress yarongeye muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda mu kwezi kwa cumi yemeza irindi tegeko rirengera ibendera ry'igihugu rivugurura iryari risanzweho ku itariki ya mirongo itatu y'uko kwezi kwa cumi gregory johnson n'abandi bantu batatu bagiye imbere ya capitol ingoro ya congress mu murwa mukuru w'igihugu washington dc maze bahatwikira amabendera atatu ya leta zunze ubumwe za amerika batawe muri yombi barara muri kasho bukeye abashinjacyaha bavuze ko badashobora gukurikirana johnson kubera ko badafite ibimenyetso simusiga we rero ahita yitahira ariko bashyikirije urukiko ba bandi batatu bari kumwe nawe babarega kurenga ku itegeko rishya rirengera ibendera ry'igihugu urubanza rwabo narwo rwarakururanye ruza kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose noneho ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda rurongera ruca iteka rwemeza ko aba bagabo barengana kubera ko itegeko nshinga ribaha uburenganzira bwo kugaragaza icyo batekereza nta nkomyi ni ukuvuga rero ubu ngubu amategeko yemerera abaturage kuvuga icyo bashaka batwitse ibendera ry'igihugu cyabo ntabwo ari icyaha uko bimeze kose ku baturage benshi ba leta zunze ubumwe za amerika gutwika ibendera ryabo ry'igihugu cyabo ni isakirirego n'ubwo bwose amategeko abibemerera nk'uburyo bw'imyigaragambyo ya politiki nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika fasil gabehu niwe wamfashije kwegeranya aya makuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu izina ry'abagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese